radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye perezida paul kagame w'u rwanda arahamagarira abanyarwanda guharanira amahoro amahoro ni ngombwa kandi buri wese arayakeneye twebwe tubanza tuyakeneye kurusha abandi kuko twanayabuze hari igihe twayabuze amahoro kutaboneka adutwarira n'abacu batagira uko bangana ubwo ni ukuvuga ngo turayakeneye rero cyane tugomba kuyakorera ubwo uteye iwawe ukamenya kwitabara ni ijambo yagejeje ku bitabiriye amasengesho ngarukamwaka yo gusengera igihugu umusore w'umunyarwanda michel muhawe n'imana yambitse umukecuru wa bureriya kanziga ikamba ry'ishimwe nyuma y'imyaka mirongo itatu uwo mukecuru amutoraguye mu mashyamba ya kongo none akaba yahuye n'umuryango we yankore ibintu bikomeye nanjye ntabasha kukuvuga usibye rurema wenyine niwe ubizi kuko ngewe nanjye ubwanjye kuko yankoreye ibintu yandinda kuba ndi mu muhanda ndara mu biraro ibirori byabereye mu mujyi wa kigali umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yarahari mu irushanwa ry'igikombe cy'afurika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru ribera muri cote d'ivoire cap vert yatsinze ghana ibitego bibiri kuri kimwe nigeria inganya na guinea equatorial kimwe kuri kimwe ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi toma kamirindi muri cade ishyaka riri ku butegetsi ryagennye general w'inyenyeri eshanu mahamad idiris debi itno kuzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu mpera z'uyu mwaka ishyaka mouvement patriotique du salut ryari riteraniye mu nama nkuru congre mu murwa mukuru njamena ryabanje kumugira perezida waryo w'icyubahiro mbere yo kumutorera kuribera kandida agatsiko k'abajenerali cumi na batanu bagize general mahamat idris debi itno uri hafi kuzuza imyaka mirongo ine y'amavuko umukuru w'igihugu w'inzibacyuho mu kwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ise umubyara mareshal idris debi amaze kwicirwa ku rugamba n'inyeshyamba z'umutwe witwa fact Front pour l'alternance et la concorde au Chad. Mu kwezi gushize, General Mahamat yatoresheje itegeko nshinga rishya muri referendum cyangwa kamarampaka ku majwi mirongo inani n'atanu n'ibice mirongo cyenda ku ijana abatavuga rumwe n'ubutegetsi na sosiyete sivile bari bahamagariye abaturage kwanga gutora bavuga ko abasirikare na general mahamat bashaka gusa uruhererekane rw'ingoma y'umuryango umwe wa Idris Deby Idris Deby yamaze imyaka irenga mirongo itatu ku butegetsi abamurwanyaga bavuga ko yategekesheje igitugu gikomeye yari yarabugezeho akoreye kudeta perezida Isenabre mu kwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda General Mahamat Idris Deby Itno niwe ubaye kandida wa mbere ubishyize ku mugaragaro muri leta zunze ubumwe za Amerika amashyirahamwe y'abanyeshuri b'abayahudi bareze mu rukiko kaminuza yigenga ya Harvard iri muri leta ya Massachusetts mu burasirazuba bw'igihugu bavuga ko yamunzwe n'urwango no gutoteza abayahudi bemeza ko kuva ku itariki ya karindwi y'ukwa cumi gushize imbaga z'abanyeshuri n'abarimu bashyigikiye hamas bakoze imyigaragambyo imbere mu kigo cya kaminuza basakuza imvugo zituka zipfobya zinahamagarira kwica abayahudi na isirayeli kandi ngo babikoze kenshi bikamara iminsi n'ibyumweru bidahagarara ikirego kivuga ko abo bantu uretse amagambo yabo banibasiye abanyeshuri b'abayahudi babatera ubwoba babatoteza ndetse banabahutaza kandi ntacyo ubuyobozi bwa kaminuza bwakoze kugira ngo bubihagarike bariga rero kaminuza ko yahonyoye uburenganzira bwabo bw'ibanze bwa buri muturage civil rights mu cyongereza kuri bo kaminuza Harvard ntiyakwemera kubikosora ku bushake bwayo niyo mpamvu rero batanze ikirego mu rukiko kugira ngo rutegeke ku gahato ko bikosoka umuvugizi wa Harvard yatangaje ko ntacyo bajya bavuga ku bibazo byabo biri mu nkiko iki kirego kije gikurikira ibindi nkacyo by'abanyeshuri b'abayahudi ba kaminuza n'ibigo byigenga nk'ikigo cy'ubushakashatsi n'inzu ndangamurage cyitwa the art institute of chicago cyo muri leta ya illinois mu burengerazuba bwo hagati ya leta zunze ubumwe za amerika new york university na university of pennsylvania hombi mu burasirazuba bw'igihugu ibi byose nyine intandaro ni igitero cyo ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi gushize muribuka ko icyo gihe hamas iyobora intera ya gaza yagabye igitero simusiga muri isirayeli ihitana abaturage igihumbi na magana abiri ishimuta bunyago abandi magana abiri na mirongo itanu na batatu imaze kurekuramo ijana na makumyabiri n'umwe abandi mirongo itatu na batatu barapfuye hagati aho nyuma y'igitero cy'umutwe wa hamas isirayeli yagabye intambara ikaze muri gaza igamije kurandura hamas nk'uko ibivuga muri iyi minsi ijana intambara imaze umubare w'abasivili imaze guhitana ntuzwi neza ariko minisiteri y'ubuzima ya hamas yemeza ko bagera hafi ibihumbi makumyabiri na bine tugaruke muri leta zunze ubumwe za amerika john kerry yafashe icyemezo cyo kuva muri guverinoma ya perezida joe biden ahubwo agiye kumufasha mu bikorwa bye byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha kerry w'imyaka mirongo inani y'amavuko yari amaze imyaka itatu ari intumwa yihariye ya leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo by'imihindukire y'ibihe akimara gutorerwa kuyobora igihugu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri perezida biden yihutiye gushinga uyu mwanya bwa mbere na mbere kugira ngo amerika ihindure kandi ishyire imbaraga nyinshi kurusha mbere mu birebana n'ikibazo cy'imihindukire y'ibihe ku rwego rw'isi uwo yawushinze rero bwa mbere na mbere ni john kerry ari john kerry ari na perezida biden ntibaratangaza umwanya azaba afite mu ikipe yo kwamamaza biden ariko ibigo ntaramakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye bya hano muri leta zunze ubumwe za amerika bivuga ko azaba ashinzwe by'umwihariko gusobanurira rubanda ibyo guverinoma ya biden yagezeho mu rwego rwo kurwanya ubushyuhe bwugarije isi n'imihindukire y'ibihe muri rusange yari ku rwego rwa minisitiri
urakoze toma kamirindi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika wumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu no ku mbuga za instagram youtube na facebook aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida paul kagame w'u rwanda arahamagarira abanyarwanda guharanira amahoro kwanga gukorerwamo no gukoreshwa yabivugiye mu ijambo yagejeje ku bitabiriye amasengesho ngarukamwaka yo gusengera igihugu yabaye kuri iki cyumweru kigali asumta kabuye
aya masengesho yabereye i kigali muri convention center abayobozi bakuru b'igihugu barimo perezida paul kagame bashimiye imana ibyo imaze gukorera u rwanda kandi bayisaba ngo irufashe gukomeza kujya imbere umwaka mushya uba utangiye dufite impamvu yo gushimira imana kuko mu myaka mirongo itatu ishize u rwanda rwari mu icuraburindi rikabije ryagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ariko uyu munsi ijambo u rwanda ntabwo rigisobanura urupfu uwo nyirambere bariho umwe mu bayoboye amasengesho uretse abayobozi bakuru b'igihugu aya masengesho yanitabiriwe n'abahagarariye amadini anyuranye akorera mu rwanda ndetse no mu bihugu byinshi byiganjemo ibya afurika ni amasengesho ategurwa n'umuryango rwanda leaders fellowship mu ijambo yagejeje ku bitabiriye amasengesho perezida paul kagame yavuze ko imana yaremye abantu bose bareshya bityo ko nta n'umwe ukwiye kwereka abanyarwanda uko bagomba kubaho iyo urebye u rwanda aho ruvuye n'ibyo runyuzemo naho ruri naho rushaka nta muntu n'umwe w'aho ariho hose ku isi ushobora kuba ari uhitamo ahavana u rwanda uko arutwara n'aho arugeze nta n'umwe usibye abanyarwanda ubwabo nakwa kwemera no gukorana n'abandi ariko aritwe turi imbere perezida kagame avuga ko impamvu ibihugu byo mu majyepfo y'isi bikennye mu gihe ibyo mu majyaruguru yayo bikize atari ikibazo cyatewe n'imana ahubwo biterwa n'uko aba bombi bakoresha ibyo imana yabahaye umukuru w'igihugu yanashimangiye ko abanyafurika bafashe ukwemera uko kutari kuki turi abakene kurusha the global north imana yo yakoze ibyayo yaraduhaye turangije ibyaduhaye tubipfusha ubusa twanumvise na nabi kwemera twakumvise nabi kwemera twumva ko twemera ibyo dutunze bikaba bituri imbere twarangiza tukiyicarira tukibwira ko ibyo dufite ubwabyo ntacyo- nta n'icyo dukoze bidutunga cyangwa bikaduteza imbere global north yaraje itwara n'ibyo global south yari itunze ndetse n'ibyo idusigiye iraza ibidutegekamo abishakiye itwara ibyo itwara ndetse yarangiza ikadutegeka uko tugomba kubaho tukabyemera umukuru w'igihugu yasabye abanyarwanda guharanira amahoro kandi bakarushaho kuyakorera amahoro ni ngombwa kandi buri wese arayakeneye twebwe babanza tuyakeneye kurusha abandi kuko twanayabuze hari igihe twayabuze amahoro kutaboneka adutwarira n'abacu batagira uko bangana ubwo rero ni ukuvuga ngo turayakeneye rero cyane tugomba kuyakorera Eh, kuyakorera ni ugukomera ubwo uteye iwawe ukamenya kwitabara ni ugukora gukora tugakoresha ibyo dufite tugakoresha ibyo dushobora kuvana mu bo dukorana bandi hanyuma ni no kwanga gukorerwamo cyangwa gukoreshwa perezida paul kagame kandi yongeye kugaruka ku bantu bamwe bajya biyita abahanuzi bakaza kumubwira icyo imana iba yamubatumyeho yumvikanishije ko yababwiye ko ubutaha nibongera kuvugana n'imana bazayibwira ikajya imwivugishiriza nta wundi bibanje kunyuraho amasengesho ngarukamwaka yo gusabira igihugu national prayer breakfast abaye ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali kuva kuwa kane w'icyumweru gishize imipaka y'u Burundi n'u Rwanda yo ku butaka irafunze ariko ingendo z'indege hagati y'ibihugu byombi zizakomeza byatangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Albert Shingiro Kigali Thierry Vendayishimiye Kuri uyu wa gatanu ubwo inama nshingamateka y'u Burundi yari iramutse yakira umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro hagarutse no ku kibazo co kuba u Burundi bwafashe ingingo yo gufunga imipaka yo hasi isanzwe ihuza u Burundi n'u Rwanda. Ni amakuru twakurikiraniye ku rubuga ngurukana bumenyi rw'inama nshingamateka y'u Burundi. Umwe mu bashingamateka Pascal Gikeke ava mu mugambwe CNL utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ari mu babajije.
ingo ya leta yashikirijwe ku munsi w'ejo biciye ku mushikiranganje mu byajejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano E, imbibe z'uburundi n'u rwanda zaraye zugawe bwabo uburundi bugaca bufata ingingo yo kugara imbibe atacuka kigaragara kihari c'uburundi n'u rwanda yanabajije umushikiranganji impamvu igihugu ca kongo kitarafunga imipaka gihana n'u rwanda kandi bifitaniye ibibazo bimaze igihe aha yaciye amusaba kumwishura nk'umuhinga mu bijanye n'ububanyi n'ayandi makungu pascal gikeke biragaragara yuko hagati ya kongo n'u rwanda hari icuka gikomeye kurusha icy'uburundi none nk'umuhinga mu by'imigenderanire kuki mu- mu- mu- mubibona gute haga- kuba u- u- kongo itarafata ingingo yo kugara imbibe mugabo uburundi bugaca bufata ingingo yo kugara imbibe atacuka kigaragara kihari cy'uburundi n'u rwanda nk'uko ki- bihari nka kongo n'u rwanda icyo kibazo ndakikubajije nk'umuhinga mu by'imigenderanire kuri ibyo bibazo umushikiranganji Albert Shingiro mu nyishu yatanze yagereranije ku migenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda n'ihindagurika ry'ibihe mwarabikurikiranye kuva eh, igihe twagira emisiyo pibulike iri mu mukuru w'igihugu tariki mirongo ine n'icyenda eh, z'ukwezi guheze Eh, nibaza yuko kumbure ntabivuga ko byinshi Eh, icyo navuga gusa ni uko imigenderanire hagati y'ibihugu eh, begereranya eh, n'ihindagu- n'ihindagurika ry'ibihe imigenderanire y'uburundi n'u rwanda eh, rica rikagwa neza akazuba gutyo nyine hariho rero ibihe dushika mu bibi ubwabo nk'uko bavuga mu kirundi nta mvura idahita nyinga ubu turi mu bihe by'imvura nyinshi hazoshika igihe hagwa nkenya cyangwa yaka izuba rikenya hanyuma imigenderanire isubire gutotahara yanamenyesheje ko buri gihugu gifise ubwigenge ku bijanye n'imigenderanire ari naco gituma uburundi bwafashe ingingo yo gufunga imipaka yabwo igihugu cyose cyafite ubwigenge n'ingene gipanze n'ingene kitunganya ntawuzi igituma icyo gihugu cya rdc kitarugara kuko ntitubabaza ati mutarugara bimeze gute igihugu cyose gifite ubwigenge twe ku bwigenge bwacu rero leta yafata ingingo igihugu kirafata ingingo izi canke ziriya si kuri izi ngingo gusa z'imipaka ingingo zose zijanye n'imigenderanire y'andi makuru naho ku bijanye n'abarundi imipaka yafunzwe bari mu gihugu c'u rwanda abashinga amateka babajije umushikiranganji uko bazofashwa bagasubira iwabo albert shingiro yamenyesheje ko nta muntu n'umwe abuzwa gusubira mu gihugu ciwe bityo abokenera gutaha batazosubizwa inyuma umushikiranganji yaciye anatangaza ko ingendo zo mu kirere zitahagaritswe zizobandanya igihugu kibuza kwinjirwa ubundi kibuza umurundi asubira iwabo umurundi iyo bashaka gutaha nta ngorane imwe yogura ku mupaka ubutaha ata ngorane ku bakoresha imipaka abakoresha nabo indege indege ziguma ziza naho nyine nta ngorane byotera mubahumuriza itangazo yo gufunga imipaka ihuza uburundi n'u rwanda ryasohotse ku igerekerezo rya cumi na rimwe uku kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane aho byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe umutekano yamenyesheje ko ari ku mvo z'umubano mubi hagati y'ibyo bihugu ushingiye ku kuba u rwanda ruhaye indaro bamwe mu bahungabanya umutekano w'ico gihugu amakuru kandi ijwi rya amerika rifise ni uko imbere y'uko imipaka yose yo hasi ifungwa hari abanyarwanda mirongo itatu na batanu abategetsi b'u burundi bajanye ku mupaka bashikiriza u rwanda aho bavuze ko bafatiwe ku butaka bw'u burundi gusa nta mutegetsi w'umurundi cyangwa w'u rwanda twabashije kubona ngo aduhamirize ayo makuru twobibutsa ko uburundi bwari bwafunguye imipaka ibuhuza n'u rwanda mu kwezi kwa cenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri iyo mipaka yari yugaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku butegetsi bw'umuhisi perezida petero nkuru nziza Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda umusore witwa michel muhawe n'imana wo mu mujyi wa kigali mu mpera z'icyumweru gishize yambitse umukecuru wa bureriya kanziga ikamba ry'ishimwe ni nyuma y'imyaka mirongo itatu uwo mukecuru atoraguye muhawe n'imana mu mashyamba ya kongo akamurera akamukuza atazi aho ababyeyi be baherereye binyuze mu kiganiro agasaro kaburaga gitambuka ku ijwi ry'amerika imiryango yombi yarahuye mu muhango wakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagirugusa
bakimbagira nk'abashagaye umugeni kandi bambaye nk'abageni mu ndirimbo amashyi n'impundu uko niko umuryango wa evariste habimana wakiriye umwana wabo misheli muhawe n'imana wari umaze imyaka mirongo itatu baraburanye bahujwe n'ikiganiro agasaro kaburaga gitambuka kuri radiyo ijwi ry'amerika muhawe n'imana siyo mazina ababyeyi be bari baramwise mbere ya jenoside yitwaga tuyisenge bamuhimba akazehe mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi umukecuru hureriya kanziga yatoraguye tuyisenge mu mashyamba ya kongo yaburanye n'ababyeyi be niko kumwita muhawe n'imana mu muhango wo kumushyikiriza ababyeyi be yari amashimwe kuri kanziga wari umumaranye imyaka mirongo itatu atazi ababyeyi bamuhawe n'imana ibyo wakoze mu by'ukuri turagushimira tubikuye ku mutima kandi ababyeyi wafashije kurera mu by'ukuri bazirikana igikorwa wakoze ntabwo umuntu yabona icyo kugushimira kandi icyo yabona yakoze icyo wakoze mu mwanya wabo ni wowe ukizi umwana w'imyaka itatu kumufata amukora igikorwa nk'iki ngiki akaba ari umugabo tureba aha ngaha mu by'ukuri mubyeyi warakoze cyane twongeye gushimira tubikuye ku mutima
I did.
mushiki wa misheri ni mushiki wa misheri bari bari kumwe ni umuhango wabereye mu kagari ka rugando ku kimihurura mu karere ka gasabo i kigali ari naho ababyara muhawe n'imana batuye madamu mediatrice mukankusi ni nyina wa muhawe n'imana wari yarataye icyizere cyo kuzabona umwana we avuga ko mu bihe bitandukanye yasaga n'uwataye umutwe kubera kubura amaraso amukomokaho acyumva ko muhungu we ageze mu rugo byabanje kumugora bishyira ibwonko igitangaza gikomeye kidasanzwe ku itariki icyenda z'ukwezi kwa cumi na kumwe kuko nk'uko nari narabibwiye yehova yaramuzanye amugeza mu rugo ntagiye kumushaka papa we yarampamagaye ndi ku kazi arambwira ati wa mwana yaje aramubwira ati siko nasize wubaka ibyo bintu utangiye uvuye kunywa agati gatumye utangiye kumbeshya koko guhuza muhawe n'imana n'umuryango byaranzwe no gusabana ku mpande zombi bakata umugati nk'ikimenyetso cy'isabukuru runaka ubundi impano zirisukiranya ku mukecuru kanziga watoraguye muhawe n'imana mu mashyamba ya kongo impano isumba izindi muri uyu muhango muhawe n'imana yambitse kanziga ikamba ry'ishimwe ririho amagambo agira ati warakoze mubyeyi kuki muhawe n'imana yabitekereje atyo Mama yankora ibintu bikomeye nanjye ntabasha kukuvuga usibye rurema wenyine niwe ubizi kuko ngewe nanjye ubwanjye kuko yankora ibintu andinda kuba ndi mu muhanda ndara mu biraro kugeza na n'izi saha icyo kintu cyanshimishije cyane gikomeye kanziga yatoraguye uyu muhawe n'imana afite imyaka itanu y'amavuko aramurera kugeza ku myaka mirongo itatu n'ibiri niki cyamuteye iryo shyaka ni inkoko kuva kera ntabwo ngira urwango ku mutima wanjye nzi ko umwana wese ari umwana ni kimwe n'undi abana bankunze kera ndi umwana nanjye ndabakunda uyu munsi rero yakwambitse ikamba ry'umubyeyi wakoze rwose neza ishimwe wa mubyeyi uriyumva ute Ah, neza cyane umwanzara akabura umushimisha mukankusi ubyara muhawe n'imana igihe umuryango we wahungaga yasigaye mu bitaro kuko bari baramurashe umunsi nk'uyu ahuye n'umuhungu we ntusanzwe umunsi nk'uyu ni umunsi w'ibyishimo bikomeye kuba ndi kumwe n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango ndimo kwifatanya nabo mu byishimo byo kwakira umwana wanjye imyaka mirongo itatu tuburanye ko njye n'ibyishimo bikomeye ariko se kanziga watoraga uyu mwana akamumarana iyo myaka yamufataga ati umwana akambwira mubise ni habimana mbese habimana ni benshi namenya ari uwahe ntese mutarahunga mwari umwana akambwira ati sinzi komini yanyu mwarimo niyihe umwana akambwira ati sinzi abaturage bakambwira ngo nijye kumenya nti nimucure imana yampaye icyo nzarya azarya icyo nimburara nawe azaburara nimbwirirwa nawe azabwirirwa ariko sinikuraho ubucura bwanjye imana impaye madamu hasheri nyiraneza w'imyaka mirongo itatu n'irindwi y'amavuko yari kumwe na muhawe n'imana wari uzwi nka kazehe mu gihe yaburiraga mu mashyamba ya kongo subabyara icyo gihe yari yagiye gushaka amaramuko intambara iba adahari ari nako kuburana nawe avuga ko akimara kumenya ko musaza we yabonetse ibyishimo byari byose kandi ko hari utumenyetso bashingiyeho twatumye hatabaho kumwitiranya n'undi wese navuye mu kazi niruka bitanza kumureba nkimukubita amaso neza uko nari muzi nta kintu yahindutseho kubera ko nyine n'ubusanzwe asa na papa kuko niwe muhungu wirabura twese turi inzobe njye na muzungu ariko urabona ko yirabura asa na papa tukimubona twese twihutiye kumenya icyo kimenyetso se mama yavuze kirahari cy'ikibibi ku kirenge kuko turebye dusanga ikibibi kirimo arambona ati nzagiwe ati ngwino umbwire ahantu wantaye nuko ndamuhobera neza rwose numva ndishimye ndavuga inti musaza wacu arabonetse mbese nako byaturenze muhawe n'imana kugeza ubu nyuma yo kubona umuryango avukamo yarawusanze barabana kandi uko byumvikana arasa n'ufite ababyeyi babiri b'abamama urumva ni ibintu bishimishije cyane ntabwo navuga ngo mbonye umuryango ntereranye wa wundi nakuriyemo ubwo twaguye umuryango biranshimishije cyane ni ukuvuga ngo nzajya njya aho nshaka bose baracyabura ababyeyi banjye ntabwo nabatererana icyafatwa nk'igitangaza umuryango wa muhawe n'imana utuye mu kagari ka rugando ku kimihurura naho umuryango wa mutoraguye ukamurera mu myaka mirongo itatu uba mu kagari ka bweramvura mu murenge wa jabana imiryango yombi niyo muri gasabo mu mujyi wa kigali kuri evariste habimana w'imyaka mirongo itandatu y'amavuko se wamuhawe n'imana ati nuko bavuga ngo urwanda iruto ariko ni runini aravuga ngo igihugu ni gito ngo ni akadomo ariko ni hanini urumva imyaka mirongo itatu abijabara nanjye mbaha kandi ntembera buri munsi nawe yarazakagera hano ariko nambone nanjye simubone ni amayobera mbese ni iby'imana yonyine kuri habimana impano bahaye umukecuru kanziga si ryo herezo nk'ikimenyetso cy'amashimwe by'umwihariko uriya mubyeyi ngomba kuzamureba ashaka inshuti n'abavandimwe bakamperekeza tukagenda nkajya kumushimira by'umwihariko ntabwo birangiriye aho rego ntacyo nabona muha ariko mu bushobozi mfite nanjye nzagenda mwiyereke nta n'icyo nabona mushinga urabona kurera umwana imyaka ingana gutya ukarinda kuri aho umuntu aba yarakoze cyane uko bagendaga bahana impano basubiramo iby'urugendo rw'ubuzima bwa muhawe n'imana ni nako hakundaga kuzamuka abatari bake bagaragaza amarangamutima bagaturika bakarira kuri mukankusi ubyara muhawe n'imana ni amashimwe adasanzwe kuri radiyo ijwi rya amerika abanyamakuru ijwi rya amerika ndabashimira kandi natera umuntu wese uzi ko yaba afite ikibazo wenda cyo kuba yaraburanye n'uwe rwose ko yabagana ni ababyeyi beza ni abantu bafite umutima wo kwitanga ni ukuri rwose ubishoboye abagane bazamufasha niba bikenera nanjye bazanshaka imbere ku buryo nakoresheje kugira ngo mbigereho ntabwo nigeze ndambirwa ndabasabye rero abafite icyo kibazo nk'icyanjye rwose be gucika intege uwo tutashyinguye ngo tumurenzeho itaka birashoboka ko twamubona ubwo rero ijwi rya amerika rwose ndabashimira mukomereza aho uwo muravu ni ukuri ibisigaye imana yo yizabihembera inshuti bakunze ibijwi rya amerika cyane cyane mwe mukunda ikiganiro agasaro ka buraga n'izindi gahunda zacu ku ijwi rya amerika mutarabona banyu nimukomeze mutugane tubafashe nk'uko ariyo ntego y'ikiganiro cyacu kandi cyanyu eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
irushanwa ry'igikombe cy'afurika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru ribera muri cote d'ivoire nigeria yaraye itunguwe na guinea equatoriale mu mukino wayo wa mbere banganyije kimwe kuri kimwe nigeria ni kimwe mu bihangange byo ku mugabane wa afurika imaze gutwara igikombe cy'ibihugu inshuro eshatu naho guinea equatoriale ni ubwa mbere gusa igeze mu cyiciro cya nyuma cy'igikombe cy'afurika cy'ibihugu kane mu yindi mikino yabaye kuri iki cyumweru misiri yaguye miswi na mozambique ibitego bibiri kuri bibiri naho capu veri yatsinze gana ibitego bibiri kuri kimwe mu mikino iteganijwe kuri wa mbere senegali irakina na gambia naho kameruni ikine na gineya ni hano turangirije aya makuru mbashimiye kuba mwaduteze amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ufite ruseke ntabura amasaka umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana